Iri ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo inyuma y'amezi icenda avuye mu munyororo Diane Rwigara yarandikiye ikete rifunguye perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri ibaruwa nda- ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu niba kuvuga akarengane muri iki gihugu byitwa kugambanira igihugu donc bivuze ko guceceka ari byo a- a- ari byo gukunda igihugu
uyo ni umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda diane rwigara avuga ku ikete yandikiye perezida w'u rwanda paul kagame umucamanza muri sentare yungururizwamwo imanza mu rwanda yumvirije urubanza abashikiriza amanza bakurikiranamwo joseph nkusi ku vyaha vyo guteza akajagari canke imidugararo mu banyagihugu abanyagihugu bo muri komine buganda y'intara ya cibitoke mu burundi barashima umugambi wo gusanura ikiraro ca rusizi gifatanye intara yabo n'igihugu kibanyi ca kongo kuva mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda buvuga ko buzotanguza umugambi wo gupima mu buryo bushasha abagore n'abakobwa kanseri yo mu gitereko nyamara imbere y'uko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya aroyisi amakuru dufitiye n'ayahe urakoze fideli Nsa- fideli niyo ngabo tuyahere ku burundi abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru ntibavuga rumwe na leta y'u Burundi ni nyuma yaho naho bavuga ko habaye utwiguro two kuganira ikinyamakuru cy'abongereza BBC cyahisemo kugara Burundi ibiro byaco mu gihugu cy'u Burundi Ernest Segaga ajejwe iby'agateka ka muntu n'umutekano mu runani mpuzamakungu rw'abamenyesha amakuru yabwije ijwi rya Amerika ko BBC yasanze Burundi ngo ata bushake bwo kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bufise leta y'u Burundi ariko ntaco yavuze ibajijwe n'ijwi rya Amerika kugira ico ishikirije ku ngingo ya BBC yo gukura meza mu gihugu c'u Burundi ikiza ca ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikwiye kuba umwitwarariko w'amagara y'abantu wihutirwa n'amakungu nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms oms yavuze ko kubona hari umurwayi yagaragaye mu gisagara igoma kimwe mu bisagara binini bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariyo mvo itumye bashikiriza ivyo oms ivuga kandi ko umuvuduko w'abandura uteye ubwoba aho abantu bari hagati ya cumi na cumi na batanu bandura buri munsi kandi ko igihumbi amajana atandatu na mirongo irindwi na batandatu bamaze gupfa kuva ebola itangwe kwibonekeza muri ico gihugu mu gihe igisagara ca goma gihana urubibe n'u rwanda kandi kirimwo ikibuga c'indege oms isaba ibihugu bibanyi kutabuza ingenzi zabo gufata ingi- ingendo umuyobozi wa oms dr tedros adenom grebehusi asaba amakungu guhaguruka akarwanya biboneka ico kiza muri amerika amashyirahamwe atari make aharanira uburenganzira bwa kiremwa mu ntejo kuwa gatatu yaritwaye asaba ubutungane bwa amerika guhagarika iby'agateganyo itegeko rishasha leta ya trump iheruka gushinga ku basaba ubuhungiro ryatanguye gushyirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri iryo tegeko rishasha rihagarika guha ubuhungiro abimukira binjirira ku rubibe amerika ihana na mexique batabanje gusaba canke batimwe ubuhungiro mu bihugu baba baraciyemwo mu nzira bagana muri amerika abategetsi ba leta ya trump bavuze ko iryo tegeko rishasha rije korosha akazi mu gisata co gutanga ubuhungiro muri amerika imbere y'uko iryo tegeko rija mu ngiro umushikiranganji w'ubutungane wa amerika william barr yari yavuze ko abasaba ubuhungiro baciye ku rubibe amerika ihana na mexique biyongereye cyane kandi ko igice gito cyabo ari bo biboneka ko bakwiye guhabwa ubuhungiro sentare ishobora kugira ico ishikirije ku bisabwa n'ayo mashyirahamwe mu ntango z'indwi iza nk'uko bishikirizwa na merisa crowe arongoye rimwe muri ayo mashyirahamwe umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo kuwa gatatu yarongeye kwagiriza leta z'ubumwe za amerika iterabwoba ry'ubutunzi mu rugendo yarimwo ku cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i new york inyuma y'amezi baterana amajambo umushikiranganji mohamed javad zarife yari yagiye new york mu nama ya onu ku iterambere rirama aho yongeye kwiyamiriza ibihano bitumvikana byashyizweho na perezida trump trump mu mwaka uheze yarakuye irani mu masezerano mpuzamakungu yaganiriwe n'uwo yasubiriye barack obama bituma irani itangura nayo kudohoka ku byo yemeye leta z'ubumwe za amerika igihugu oni ifisemo icyicaro gikuru cyaramwimye umwidegemvyo wo kubonana n'abademokarate n'abadiplomate b'igihugu ciwe muri oni icegera ca ambasaderi w'uburusiya muri oni dmitri polianski yabwiye abamenyeshamakuru ko inama ya oni ijejwe umutekano ishobora gukorana ngo igaragaze amakenga kuri uko gufata nabi k'uwo mushikiranganji wa irani naho muri amerika inama nshingamateka yiganjemo abademokrate yanse kwemeza integuro y'itegeko ryari rigamije gutanguza umugambi wo gukura perezida donald trump ku butegetsi iyo nteguro y'itegeko yari yateguwe n'umushingamateka all green wo muri leta ya texas naho umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi hamwe n'abandi bademokrate basanzwe bashira imbere ko amatohoza ku ruhara trump yoba yaragize mu gukorana n'uburusiya ariyo yoshigwa imbere kugira hafatwe ingingo yo kumukura ku butegetsi
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye u rwanda umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda diane shima rwigara atabariza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda asobanura ko batagira uwubitaho mu ikete yandikiye perezida w'u rwanda paul kagame agahaza kopi amashyirahamwe atandukanye n'ibihugu rwigara diane atanga urutonde rw'abantu barenga mirongo ine avuga ko bishwe mu buryo butandukanye kandi ubutungane ntibugaragaze uwabishe umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika akorera i londres mu bwongereza veniste nshimiyimana yabajije diane rwigara impamvu yatumye yandika ikete ryiwe inyuma y'amezi icyenda avuye mu munyororo
iriya baruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa mwiseneza jean paul bakundaga kwita nyamata akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma ni umuntu wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza ya mageragere ku buryo abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye nahise mfata icyemezo cyo kwandikira perezida wa repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima muri iyo minsi kuko mwise neza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankoze ku mutima cyane ku buryo iriya baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima wanditse ugamije kuvuga kuri mwise neza wari umaze kwitaba imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganya ariko mu ibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi none kuvuga abarokotse kandi abarokotse bakaba bafite ababavugira nkayibuka cyangwa se senerije wowe ubavugira nk'umunyapolitiki ubavugira nk'uwarokotse ubavugira ubavugira akabuki mbavugira nk'umunyarwandakazi kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza twagombye gusa kurebera akarengane kari muri iki gihugu tugaceceka kuba naravugiye abacikacumu muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho kubera ko twari mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko bitavuze ko n'abandi banyarwanda nabo bahura n'ihohoterwa kuri nge numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ibi bibazo biri muri iki gihugu cyacu kandi nta tegeko nishe ntaho byanditse ko senerije cyangwa ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacikacumu umunyamabanga nshingwabikorwa wa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside senelije yaragize ati kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu wowe ibyo yavuze urabitekerezaho iki uwasoma ibaruwa yo wese yabona ko ibyo bizimana yavuze ari ikinyoma kuko nta muri ibaruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu niba kuvuga akarengane muri iki gihugu byitwa kugambanira igihugu donko bivuze ko guceceka ari byo ari byo gukunda igihugu nkaba ntumva iyo logique ntabwo numva uko gutekereza niba umuntu avuze ku karengane niba umuntu avugiye umunyarwanda uri gutotezwa uwo niwe ngo umwanzi w'igihugu none se uwo ushyigikiye ako karengane niba ukunda igihugu wakunda igihugu ute urenganya bene igihugu kuko igihugu burya ni abantu igihugu ntabwo ari ibiti ntabwo ari ibikorwa remezo igihugu ni abantu ariko rero na na nifutari aho ishakiye umunyamabanga mukuru wa wayibuka nawe yagize ati ufite amaso ariko ntubona ndetse yongeraho ati nta wacitse ku icumu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano ibyo ariko narabivuze muri iyi baruwa nanditse nabwiye nyakubahwa perezida wa repubulika ko impamvu nahise nahisemo kuba ari we ngenera iyi baruwa ni uko nzi ko inzego imiryango nkayibuka senerije byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu bugaragaza ubwoba bwo kubwira kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi n'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru so ibingibi bavuze ntabwo bintangaje niko bagombaga kuvuga muri icyo gihe mu kiganiro yahaye ibinyamakuru byo mu rwanda umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside dr jean damascene bizimana yavuze ko ibyo diane rwigara avuga ari ibyo yitwaza ku mpamvu ziwe bwite kuko abacitse ku icumu bafise inzego bavugiramwo ibibazo byabo n'amashyirahamwe yihariye abavugira ahurikiye muri ibuka
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda kandi umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yumvirije urubanza abacamanza bakurikiranamwo joseph nkusi ku byaha byo guteza akajagari canke imidugararo mu banyagihugu nkusi avuga ko yagiwe n'icyaha atotegerejwe guhanishwa i kigali eric bagari ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu mpamvu bwana joseph nkusi n'ubwunganizi batanga zabateye kujuririra icyemezo cy'umucamanza wa mbere baravuga ko ku isonga umucamanza w'urukiko rukuru yivuguruje mu cyemezo yafashe nkusi avuga ko mu nyandiko ze yanyuzaga ku rubuga yise shikama zanengaga fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi nyamara mu cyemezo cy'urukiko rukavuga ko yibasiye ubutegetsi buriho yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kunenga fpr inkotanyi nk'ishyaka riri ku butegetsi bitavuze leta yose kuko ku butegetsi harimo n'andi mashyaka akavuga ko niba yaranditse inkuru zitashimishije ishyaka fpr inkotanyi ariryo ryagombaga kwitangira ikirego ubwaryo risaba kuvuguruza inyandiko yanditse nkusi avuga ko urubuga rwe shikama rufite abayobozi bafite aho bakorera hazwi kandi ko bagendera ku mategeko n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ku buryo iyo basabwa kuvuguruza inyandiko banditse kuri fpr inkotanyi batari bubyange yabwiye urukiko ko ibyo yanditse kuri shikama we acyemeza ko byari ukuri kuko yandikiranaga n'ubutegetsi bw'u rwanda kuva ku rwego rw'akagari kugera kuri perezida wa repubulika byerekana ko ngo bari bazi aho aherereye indi mpamvu avuga ko atishimiye mu migendekere y'urwego rwa mbere ku rubanza rwe avuga ko habayeho icyo yise agasigane k'inkiko bwana nkusi yavuze ko yabanje kuregera urukiko rukuru rwiyambura ububasha ko rutaburanisha urubanza rwe nyuma yoherezwa mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka narwo ruza kugaragaza ko nta bubasha rufite rwo kumuburanisha akavuga ko icyo yise kumusiragiza mu nkiko ari uko babonaga ko ibyo bamuregaga bitagize icyaha umucamanza yakunze kumubuza kuzamura ingingo ku rwego rw'ubujurire atigeze agaragaza ku rwego rwa mbere metre antoinette mukamusoni umwunganira mu mategeko we akavuga ko icyemezo cy'urukiko n'imiburanishirize byavuguruzanyije ashingiye ku mategeko agasanga mu byaha yahamijwe byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byagombye guhindurirwa inyito bikitwa icyaha cyo gusebanya bikorewe mu ruhame avuga kandi ko mu bimenyetso by'ubushinjacyaha hagaragaramo gushidikanya gukomeye kandi gushidikanya birengera uregwa nk'uko biteganywa n'amategeko uyu munyamategeko aravuga ko kuba ishyaka fpr inkotanyi ryaranditsweho inkuru n'irizishimire rikicecekera bishobora gufatwa nk'ukuri ku basomyi ba shikama agasanga ku rwego rw'itangazamakuru habaye amakosa abanza kuregerwa urwego rw'abanyamakuru aho kuregerwa mu nkiko ubushinjacyaha bwo buvuga ko ikibanze hari inyandiko nkusi yemeye ko yazinyuzaga ku rubuga rwe shikama kandi zivuga nawe ubutegetsi buriho buvuga ko kuba ahakana ko yari afite umugambi wo gukora icyaha bitumvikana nk'umuntu wigishaga muri kaminuza kandi yaravuye mu rwanda mu bihumbi bibiri n'icyenda azi ko ibyo yavugaga bitari ukuri buramushinja ko nyuma y'urubanza ku rwego rwa mbere yemeye ko ibyo yakoze byari bigize icyaha bityo ko kubihakanira ku rwego rw'ubujurire bitahanagura ibyo yemeye mbere ubushinjacyaha burasanga nta kwivuguruza mu cyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere kuko ngo nkusi mu byo yandikaga harimo ibice byinshi bigize icyaha burabwira urukiko rw'ubujurire ko nubwo Nkusi avuga ko yanengaga ishyaka riri ku butegetsi bitari ukuri bwasubiyemo inkuru yahaye umutwe ugira uti abasirikare n'abapolisi bageze mu bana bica bukibaza aho iyo nyandiko ayihuriza no kunenga fpr gusa umushinjacyaha avuga ko nta na hamwe nkusi agaragaza ko yari umunyamakuru ku buryo yabyitwaza ko ibyo yakoraga byari mu rwego rw'itangazamakuru akibaza icyo yari agamije mu gushinga urubuga shikama aravuga ko ari naho hagaragarira umugambi wo gukora ibyaha kuko nta ntenge zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza ubushinjacyaha bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere cyaha uko kiri bwana joseph nkusi akavuga ko iyo aza kugira umugambi wo gukora ibyaha atari kunenga leta gusa mu gihe ngo yananengaga n'abiyita ko bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda aha ntiyabashije kumvisha umucamanza bidasubirwaho impamvu hamwe avuga ko yanengaga fpr inkotanyi gusa ahandi akavuga ko yanengaga leta nkusi asaba ko atazitabwa ku mitwe y'inkuru yandikaga kuko ngo ahanini yabaga agamije gukurura abasomyi ba shikama nyamara ibikubiye mu nkuru bitandukanye n'imitwe yazo yasobanuye ko aba muri noruveje yakoreraga itangazamakuru kuri interinete kandi ko abanyamakuru bo kuri interinete mu bihugu byinshi nta byangombwa bibaranga ku rwego rwa mbere bwana nkusi yari akurikiranyweho icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda abangisha ubutegetsi buriho icyo kubiba amacakubiri mu banyarwanda n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani urukiko rukuru rwamuhanaguyeho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside rumuhanisha gufunga imyaka icumi kuri ubu bujurire we n'abamwunganira barasaba guhindura inyito y'icyaha kitwa icyaha cyo gusebanya bikorewe mu ruhame gihanishwa kuva ku mezi atandatu kugera ku mwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni kugera kuri miliyoni eshanu z'amafaranga icyemezo cy'urukiko kuri ubu bujurire kizamenyekana ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eh wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi abanyagihugu bo muri komine buganda intara ya cibitoke barashima umugambi wo gusanura ikiraro ca rusizi gifatanya intara yabo n'igihugu kibanyi ca kongo ni inkuru y'ijwi rya amerika rifashijwe n'abakunzi bayo mu burundi dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana kuri uno wa gatatu intumwa z'uburundi na kongo zishikiye ahahoze ico kiraro co kuva ku ntwaro ya cami urugendo rwari rufise intumbero yo kurabira hamwe ingene cosanurwa ico kiraro c'uruzi rusizi kigiye gusanurwa kiri mu karere ka ruhagarika ku kilometero kimwe n'umugwa mukuru wa komine buganda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini ashikiriza icatumye amareta ya kongo n'uburundi yiyumvira gusanura ico kiraro erma tuyaga arongoye umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini cepgl ni ikiraro rero twosha ubwa mbere na mbere mu rwego rw'umutekano umutekano w'abanyagihugu b'abenegihugu bava mu gihugu baja mu kindi hanyuma turavye mu vyerekeye ubutunzi abenegihugu bo ngaha usange canke bo muri buganda kugira ngo abafite nk'amamodoka bashobore kuja mu gihugu canke mu kindi bagomba guca igatumba ni urugendo rurerure rwose rutuma n'ibidandazwa vyabo bigera iyo bigiye bizimvye ni ukuvuga rero yuko iki kiraro nikimara kubakwa ibintu bizozimbuka n'abanyagihugu bazohakoresha ni benshi barindiriye kuri ico cambu gifatanya agace ka sange ku ruhande rwa kongo na buganda ku ruhande rw'uburundi hahora hakoresha ubwato buba yabaye mu kujabuka ivyahora bitera amasanganya abatwaye ibidandaza abanyagihugu barashima ko ico kiraro kigiye gusanurwa hejuru imigenderane abakongomani n'abarundi turi bamwe nicyo twaba twifuza none yaba kubaka ikiraro imigenderano yorenga nta kintu twifuza tubifise amahoro akarusho turusha kunguka ngaha abantu bakera turushaho kubabona imidoka iva ruguru ivepfo turayibona utafishe akazi yokaronga nawe aha akazi twese tuzo karonga kuboneka kunguko dufise ni kanini gose urabona imodoka ziza ziva i Burundi zija muri Kongo ibidandazwa bikava muri Kongo bica i Burundi i Burundi bikava ibidandazwa bija muri Kongo urumva yibara amahirwe mani cyane urabona ya mato ducamwo hari igihe bajabura ubwato bukagira agisida abantu bagatwagwa ako ni agahombo twaba dufise ariko ikiraro bimaze kuza ndibaza ko ayo magisida adasubira kuba kiba neza rwose iterambere ni rininiya rwose mbere ntirigira urugero ahubwo urabona yuko kuva hariya ku ibarabara ya kaburimbo gushyika ku rusizi hazoca haba imihana myinshi urumva hazoca haryoha rwose n'uhageze avuye ahandi ari nk'umuntu w'umushyitsi azosanga hasa neza hazoba hasa neza n'urudandazwa ruzoba ari rwinshi ibintu hazoca hashuha nk'uko tubona mu gatumba hifashe ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine buganda bavuga ko isanurwa ry'icyo kiraro rije hageze kuko bari barindiriye umuhango amaso ahera mu nzira nzoji bwami pierre arongoye umutumba wa kaburanwa icyo tuzunguka ni kinini cyane ubwa mbere twahora rujabuka hakurya bitugoye ni ukuvuga ubu ikiraro kimaze kuhaja abantu bazuza bagira imigenderanire bwa busuma bwahora bubera hariya kuko hazoba hari uruja n'uruza ntibuzosubira kuba hazoba hari hacungera umutekano bikwiriye nico gituma tuvuga ko dufise akarusho bamwe bahora baca mu mazi biyivye bamwe tukumva ingona zabariye ubu ntibizosubira uzoca mu ruzi nawe urumva yazoba yihimvye no ku ruhande rwa kongo akunguka kazoba kanini ico kiraro gisanuwe umuofisiye wo ku rubibe rwa kongo azwi kw'izina rya ciza ajejwe uruja n'uruza rw'abantu asigura ko n'umwumvikano imvugo yojana n'ingiro inyungu tuzobona ku iki kiraro kizotuyungura neza kuko imigenderane y'abakongomani n'abarundi kenshi cyane tukunda kuronga aksida mu mazi move chargement ikatuma abantu bagenda na, na ruzi mugabo batugize kiraro ngaha izoba nyungu cyane kuri kongo na mu burundi abantu bagize umugambi imana ibahezagire gusa bagize neza kandi imana ibafashe ikiraro cyo ku ruzi rusizi gihuza agace ka sange ko ku ruhande rwa kongo na buganda ku ruhande rw'uburundi kizosanurwa ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose irenga imiradi zitatu z'amarundi nk'uko byashikirijwe na ehoma tuyaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini cepgl radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda kuva mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu buvuga ko buzotanguza umugambi wo gupima mu buryo bushasha abagore n'abakobwa kanseri yo mu gitereko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko iyo ndwara iza mu za mbere mu zihitana abantu benshi uko umwaka utashe ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi uburyo bwo gupima kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare burareba cyane cyane abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine n'icyenda dr winkindi francois ushinzwe indwara ya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc uko gukipimisha hakiri kare rero iyo aje tumushyiraho dusiga ku nkondo y'umura iyo acide acetike noneho iyo afite ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura ibara ryayo rirahinduka akenshi ugasanga aho ibyo bimenyetso biri habaye umweru rero twakoreshaga ubwo buryo kubera ko aribwo buhendutse ariko urumva bufitemo navuga aho bitagenda neza navuga yuko hari igihe urumva ko birasaba ni umuntu ubureba ushobora kureba ukabona umuntu ararwaye kandi atanarwaye cyangwa se ukavuga ko ari muzima kandi wenda afite bya bimenyetso kubera yuko urebesha n'ijisho ryawe noneho turagupima dukoresheje amamashini na laboratwari tukabona koko ko ubirwaye ufite uwanduye agakoko k'ubundi kanseri navuga ya virusi ntabwo ipimirwa mu maraso ufata ni nk'uko wafata agapamba ugakoza ku nkondo y'umura ukajya ugupima ku mashini kugira ngo urebe ko afite ya virusi ku nkondo y'umura ku ikubitiro iyi gahunda izatangirizwa mu turere dutanu tw'igihugu buri ntara y'igihugu hagiye hatoranywamo akarere kamwe iyi gahunda kandi izanye ibindi bishya ku mugore cyangwa umukobwa uzajya usanganwa ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura azajya avurwa ku kigo nderabuzima aho kujya ku bitaro bikuru nk'uko mbere byajyaga bikorwa dr winkindi yasobanuye bimwe mu bimenyetso umugore wese ubyibonyeho yahita agira amakenga ko ashobora kuba arwaye kanseri y'inkondo y'umura ikimenyetso mpuruza ubundi cyo muri cyiza muri kanseri y'inkondo y'umura hari ukuva ukuva k'umudamu utari mu mihango cyangwa se waba wa mudamu wacuze yajya kubona akabona atangiye kuva cyangwa se akabona umudamu mu gihe amaze gukora imibonano mpuzabitsina azanye amaraso ibyo ntabwo ari cyo kimenyetso cy'impuruza rwose kuva ku mudamu utari mu mihango umudamu cyangwa umudamu wacuze icyo gihe rwose navuga ko ni ukwirukanka ni ukwihuta ukajya kwa muganga kuko nicyo kimenyetso navuga mpuruza cya kanseri y'inkondo y'umura uvanyemo rero kuva hari igihe wenda iyo byanatinze umuntu agira kubabara mu kiziba cy'inda bihoraho cyangwa ugasanga ari kugenda azana uruzi rusa nabi akenshi ruvanze n'amaraso runanuka mu gitsina icyo nacyo ni ikimenyetso navuga cya kanseri y'inkondo y'umura ndetse iri kugera ku rwego rwisumbuye iyo rero atayibonye ngo yivuze hakiri kare niyo kuko kanseri ikibi cyayo ntabwo iva aho yatangiriye ifite ubushobozi bwo kuva aho yatangiriye igafata ibindi bice by'umubiri muganga w'inkindi yasobanuriye abantu bakunze gufatwa n'iyi ndwara ubundi tuvuga ko umuntu uba ufite ibyago byinshi byo kuyirwa byo kuyandura ni wa mwana watangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto cyane cyane ari munsi y'imyaka makumyabiri niho aba agifite ya nkondo y'umura navuga itarakomera ku buryo ya virusi imugeraho ikaba karande akaba ari nayo izanamugeza kugira cya kibazo cya kanseri y'inkondo y'umura ariko ikindi ntabwo rero batwumva ni uko ntabwo abantu bose banduye banduye iriya virusi ya human papilloma virus ntabwo ariko barwara kanseri y'inkondo y'umura abenshi muri bo barakira birikiza ari nta muti babonye ariko harimo abagira ibyago igice gitoya ya virusi yanga gukira bagakomeza ari nabo bazagera kuri bya bimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura bitavurwa bakagera kuri kanseri y'inkondo y'umura mu rwego rwo guhangana n'iyi kanseri y'inkondo y'umura leta y'u rwanda yatangiye gahunda yo gukingira abana b'abakobwa batararenza imyaka cumi n'ibiri kanseri y'inkondo y'umura buri mwaka minisiteri y'ubuzima ivuga ko ikingira abana b'abakobwa basaga ibihumbi ijana na mirongo ine muganga w'inkindi asobanura ko kanseri y'inkondo y'umura iri mu zihangayikishije igihugu kuko imibare ya minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu bagore barenga igihumbi magana atatu basuzumwe iyi ndwara umwaka ushize abagera kuri magana cyenda y'abahitanye uyu muganga asobanura ko abari bake cyane ugereranije na benshi bakunda kurwara iyi ndwara bakigumira mu miryango y'iwabo bivurisha imiti ya kinyarwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.